Uburyo bwo kwiga amategeko y'umuhanda. Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kwiga amategeko y'umuhanda. Birimo ibyiciro bitatu. Hari ibyapa, hari ibimenyetso byo mu muhanda, ndetse n'ibimenyetso bimurika. Ibyapa murabizi. Ibyapa byo mu muhanda ujya ubibona?
ndabibona.
Aha. Ibimenyetso biri mu muhanda, ya mirongo ishushanyijemo ntuyibona?
Mm, ndabibona.
Aha. Ibimenyetso bimurika byo ni feruje. Nazo urazi.
Mm, mm,
Tugiye guhera ku byapa. Ibyapa byo mu muhanda bigizwe n'ibyapa biburira, ibyapa mm, byo gutambuka mbere, ibyapa Mm.
bibuza, n'ibyapa bitegeka, ndetse n'ibyapa ndanga. Ibyapa ndanga nanone babyita ibyapa biyobora.
mm, Muri make ibyapa bi- byo mu muhanda birimo ma- nk'amoko arenga atanu. Reka mbe mvuze kuri atanu, hari ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza, ndetse n'ibyapa biyobora. Nyuma y'aya moko atanu hari andi moko abiri, harimo utwapa tw'inyongera, ndetse n'ibintu ngoboka cyangwa se ibyapa ngoboka. Nibyo tugiye kureba.
mm, Ibyapa biburira ndetse n'ibyo gutambuka mbere. Hari ibyapa biburira ukwabyo, hakabamo n'ibyapa byo gutambuka mbere ukwabyo. Ibyapa biburira ndetse n'ibyo gutambuka mbere, hari ibyo bihuriyeho. Hari amabara bihuriyeho asa cyangwa se bihuriyeho bisa.
mm,
Ikirango rusange. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bigizwe n'ishusho ya mpande eshatu. Bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu nk'uko uri kubibona kuri ibyo byapa bishushanyije aho ngaho.
mm,
ifite umuzenguruko ni kara kabara k'umutuku kazengurutseho k'inyuma ifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru nimo hari hagati n'ikirango cy'umukara umukara.
Eh, uri kubibona Mm,
icyapa a rimwe a nicyo ngicyo gifitemo akantu gakatiye ibumoso ikona ibumoso mm, ubwo ni kiriya gifitemo akamenyetso akamenyetso cyangwa se ikirango gikatiye ibumoso urabona gifite umuzenguruko utukura ubuso ni hari hagati h'umweru ikirango ni kariya kantu gakase k'umukara mm, urabona ko gakase kerekeza ibumoso mm, icyapa a rimwe b ikona iburyo uri kukibona mm, gifitemo akantu gakatiye iburyo mm,
a rimwe c
mm, amakona abiri cyangwa uruhererekane rw'amakona arenga abiri ijya mbere riri ibumoso urabona kariya kantu ka mbere gakatiye ibumoso wagera ibumoso kagakatira iburyo kariya karango karimo imbere gakatiye gashushanyijemo hariya mo imbere mm, ibi ngibi ni ibyapa biburira turi kwiga I- reba icyapa a kabiri a kabiri ni akamanuko gashobora guteza ibyago mm.
niko cyitwa kiriya cyitwa akamanuko gashobora guteza ibyago akamanuko ka- gashobora guteza ibyago Eh, icyo ngicyo a gatatu ni akamanuko gashinze cyane Mm, Waki- uri kukireba ndakibona Eh, noneho kiriya cyapa twahereho cyitwa ah, a rimwe c amakona abiri cyangwa uruhererekane rw'amakona arenze abiri irya mbere rikaba riri ibumoso barakubaza ngo mbese n'iryari bafata feri ufata feri imbere ya buri kona imbere y'uko winjira mu ikona ugomba gufata feri Mm, Eh, ubwo ni nacyo igisubizo nyine gufata feri imbere ya buri kona icyapa a kane a ifungana ry'umuhanda mm, ubwo ni ukuvuga ngo iki cyapa kivuga ko umuhanda imbere hafunganye ari hatoya mm, kunyuramo bigoranye mm, Eh, ubwo kuhanyura nyine bisaba kuhanyura utavuduka wihuta mm.
Eh, barakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki? gisobanura ifungana ry'umuhanda ifunguro ry'umuhanda Eh, hari ibyapa bimwe na bimwe ndagenda ntaruka bitewe n'uko badakunze kubibaza muri egizami Mm, iyo ndi kuyi- kubigisha nzajya mbigisha ibyapa bakunze kubaza nka gurupe mm, mm, ngiki a rimwe a kane b ifungana Mm.
ry'umuhanda n'akayira gasatira ibumoso urabona ko ibumoso hari akantu gakase ukuntu mm, kiriya barakibaza nacyo n'icyo cyo hepfo ifungana ry'umuhanda bitewe n'akayira gasatira iburyo uri kukibona mm, iki ngicyo kuri paji ya kane haranditse ni iki- ni icyapa cyitwa a gatanu ni uguhinguka ku mwaro urabona hari akamodoka kagiye guhirima mu manga mm, nko guhinguka ku nkombe z'ikiyaga cyangwa z'icyome nyine hari ahantu ugiye guhinguka bisaba kugenda buhoro kugira ngo utaza nk'uko kwisanga waguye nko mu kivu waguyemo nko muri nyabarongo n'ahandi uguhinguka ku mwaro
Mm, iki ngi- iki cyapa ku kibuye kirahari
mm, uvuga ko ugiye uko uhingutse ku ki nko ku kiyaga nyine kugira ngo ube utagwamo mm, Eh, icyo ngicyo gikurikiyeho cyitwa umuhanda utaringaniye nacyo barakibaza mm, Eh, ku- ahantu rero hari umuhangu umuhanda utaringaniye kirazira kunyuranaho ah, ibi byapa byose nk'ibi ngibi tumaze gusoma bikuburira kunyuranaho nako bikuburira biba bisaba ko ukibona cya cyapa ugomba kugabanya umuvuduko ukagenda buhoro kubera ko nyine hateza ibyago nko kuri dodani ntabwo hanyura uvuduka mm, Eh, cyangwa se dodani zirimo amoko abiri hari dodani ibirumbaraye hejuru mm, hari na dodani bicukuye mm, Eh, umuhanda utaringaniye a gatandatu umuhanda unyerera kikubwira ko aho hantu hanyerera hari ni imodoka yi- ishushanyijemo ihi- yihengetse turiya tu- turongo dushushanyije naho yanyujije amapine mm, Eh, ba- bivuga ko hanyerera a umunani umuha utubuye dutaruka mm, kiriya cyapa umuhanda, kivuga utubuye dutaruka mm, ahantu hari utubuye dutaruka natwo tujya tunyereza imodoka mm, Mm. Iki- n'umuhanda w'amabuye.
oya ntabwo ari umuhanda w'amabuye ni ukuvuga ngo ni umuhanda wa kaburimbo harimo utubuye du- utu- dushobora kuba twa- dutaragurika ukuntu dushobora kuba Mm.
twahanutse hejuru ku muhanda tukagwamo hasi tukagwa mu muhanda hagati rero ko- Mm.
kubera ko buri munsi duhora duhanuka duhanuka ntabwo igihe cyose wakiringira yuko batukuwe bakatumaramo Mm, duhora tuhahanuka tukagwa hasi aho ahantu rero hari utubuye dutaruka tuvuye hejuru ku muhanda tunyereza imodoka ni ngombwa ko twitondera rero uka- ukahagenda buhoro mu gihe ubonye icyo cyapa mm, Eh, aho ngaho hepfo noneho hari amabuye ma- a- ahanuka mm.
amabuye ahanuka yo ni manini Ah, icyenda.
Mm, a icyenda ayo mabuye ahanuka ye- rero ni mabi yatuma imodoka i- yagira ya- yakoraga isida Mm, Eh, kirazira naho kuhanyura uvuduka mm, icyo gikurikiyeho cyitwa abanyamaguru iyerekana ry'akayira k'abanyamaguru cyerekana ko aho abanyamaguru banyura ibyapa biburira mu nsisiro mu nsisiro ni ahantu hari amazu menshi bishyirwa bishyirwa aho ngaho icyo kintu kiri mm, noneho ibyapa biburira ahatari mu nsisiro ahatari amazu menshi ku ruhande rw'umuhanda mm, bishyirwa hagati ya metero ijana na mirongo itanu na metero magana abiri bivuga ngo muri metero magana abiri cyangwa se muri metero ijana na mirongo itanu urahasanga umwaro uguhinguka wenda ku mwaro cyangwa amabuye ataruka cyangwa se amabuye ahanuka mm, Eh. icyo ngicyo a cumi na rimwe ni abana cyitwa abana iyerekana Mm.
akayira k'abana nk'igihe bavuye ku ishuri cyangwa se bavuye ku bibuga by'imikino mm, Eh, ubwo ni ukuvuga ngo hafi aho hari ikibuga cy'ishuri hambukira abana cyangwa se hanyura abana nyambu- nyamuna witonde utabagonga mm,
akayira k'amatungo kerekana ko muri metero ijana na mirongo itanu cyangwa muri metero magana abiri hambukira amatungo mm, Eh, icyo ngicyo gikurikiyeho cyitwa imirimo
mm.
a cumi na gatandatu ibimenyetso bimurika ahegereye akayi- a- ahegereye aho ibimenyetso bimurika nyine biri ahegereye aho feruje ziri ikikurikiyeho ikibuga cy'indege a cumi n'umunani umuyaga w'intambike iki ngiki kivuga umuyaga w'intambike nyamuna barakibaza ushushanyiriza icyapa kimeze gutya bakakubwira ngo iki cyapa kivuga ngo iki ukavuga ngo ugahitamo handitse umuyaga w'intambike a cumi n'icyenda ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo kivuga ko mu busanzwe bwa mbere wari ukugenda mu gi- mu- mu gisate gifite icyerekezo kimwe none ukaba ugiye kugenda mu muhanda ufite nk'ibisate bibiri mwa- mushobora kuba muri kugenda mubisikana ibyo bye- ibyo ngibyo turangije ni ibyapa biburira ibyo dukurikijeho ni ibyapa byo gutambuka mbere icyo kibanza cyitwa inkomane ni ahantu hari umuhanda uhuri- uhura nk'imihanda ine iza kwangwa hari umuhanda uturuka ibumoso n'uturuka iburyo n'u- n'u- n'uwuturutsemo n'ukomeza imbere cyangwa se ni nk'ine- hakaba no ku- hari imihanda ihahurira imeze nka kuriya nyine Mm, we bashyira ikimenyetso kimeze kuriya hari imihanda ihahurira imeze kuriya mm, n'icyo cyo hepfo a makumyabiri na rimwe a nacyo niko uwo muhanda uba umeze cyangwa makumyabiri na rimwe b ndetse na makumyabiri na rimwe c n'ibyo byose byo gu- gukomeza hepfo kugeza kurangirira kuri a makumyabiri na kabiri yaba b na a nuko izo zose ni inkomane cyangwa uruhererekane rw'amakona cyangwa se aho imihanda ihurira ibyo mm, ngibyo ntabwo bazabibabaza ahubwo bazakubaza iki cyapa cya a makumyabiri na kane ahegereye Mm.
inkomane aho banyura a- a- sorry a makumyabiri a makumyabiri na Makumyabiri na gatanu kane.
makumyabiri na gatanu cumi na gatanu aho banyura bazen- ba- bazengurutse bazengurutse Eh, kivuga ko ugiye kugera muri rompuwe Mm, imbere muri metero magana abiri nk'uko twazivuze cyangwa igiye itanu hari rompuwe ubwo bisaba kugabanya umuvuduko mm, kubahiriza amategeko yo kunyura muri rompuwe nyine mm, noneho hagakurikiraho a makumyabiri na gatandatu ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye mm, kiriya ki- cyapa kikubwira yuko ugiye kugera ahantu hari umuhanda wa gari ya moshi inyura mm, usaba kwitonda kugira ngo udahura na cya gari ya moshi kigahita kikugonga mm, iyo habambiye hari utubambizo tuba tuhari twifunga mm, ugomba kwitonda nyine ukaba wahagarara noneho igikurikiyeho kuri paji ya gatandatu ni ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye utwa tundi tw'utubambizi ubwo nta duhari noneho mm, ikindi cyapa babaza ni iki cya a makumyabiri n'icyenda cyitwa icyago ahegereye icyago kidahoraho cyangwa se kidasobanuye ukundi ni ahegereye icyago kidasobanuye ukundi naho ahegereye icyago kidahoraho ni icyo ngicyo gikurikiyeho a mirongo itatu imitemeri cyangwa se i- i- ibitembo
mm.
ni amakona bimwe bita amakona aba abiga Mm.
iyo uri kwiga abiga amategeko amamodoka eh, uratubona tuno tuntu tw'amakona Mm, hagahita hakurikiraho b rimwe mm, iki cyapa gisobanuye gutanga inzira kikubwira ko ugomba guhagarara ibinyabiziga bikatambuka bigatambuka Eh, ubwo ni icyapa bita tanga inzira nyine tanga inzira Mm. reba mu Eh.
handitse tanga inzira iburyo n'ibumoso Mm, b ri- b kabiri a hagarara akanya gato guhagarara akanya gato ni itegeko
mm, bitewe n'uko wari uri mu muhanda w'ibitaka none ugiye kwinjira mu muhanda wa kaburimbo ubwo barashyira cya cyapa cyanditsemo sitopu mm, Eh, noneho hakaza icyapa b gatatu uri kukibona kiriya nta- Mm.
ntacyo bazakubaza muri egizamini niyo mpamvu ngitarutse eh, eh, umuhanda batambukamo mbere kiriya cyitwa umuhanda batambukamo mbere ubwo ufite umu- uburenganzira bwo kwikomereza ibinyabiziga muhuriye muri iyo nkomane cyangwa muri iryo sangano cyangwa aho umuhanda uhurira n'uwundi bigahagarara wowe ukikomereza mm, Eh, umuhanda batambukamo mbere nicyo gifite umuhondo mo imbere
mm, b gatatu noneho iherezo ry'umuhanda batambukamo mbere ni ukuvuga ngo ya mahirwe wari ufitemo kwikomereza noneho barayakwimye ntabwo ugifite uburenganzira bwo gutambuka mbere ahubwo ibindi binyabiziga nibyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere mm, b gatanu gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya mm.
reba na b gatandatu handitse gutambuka mbere iyo ibinyabiziga biturutse imbere
Mm, iki cyapa turakimaraho akanya ni nacyo cya- turarangirizaho ibi byapa byerekeranye no gutam n'ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere ibindi turabi- turaza kubigarukaho nyuma mm,
iki ngiki b gatanu uri kuyibona mm, gutambuka mbere
mm, kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya wakibonye mm, aho ujya ni imbere
mm, hepfo handitse gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere mm.
ubu se wabitandukanya
Ibi- ibi- iki ngiki cyane mbega cyane eh, handitse gutambuka mbere Mm, handi- eh, nyine soma
gutambuka mbere mhm
ibi musome ni icya karindwi Soma.
cyangwa se no kwiga gutambuka mbere cyose soma b gatanu uko bihanditse kuri iyo paji ya ga- ya gatandatu hejuru And- kuri icyapa b gatanu
gutambuka mbere Mhm.
y'ibinyabiziga biturutse aho uri Na- ntabwo ari iy'ibinyabiziga ni kw'ibinyabiziga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya aho uri Mm. ubwo ni ugutambuka mbere kwabyo nibyo bitambuka mbere gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya ubwo nibyo Mm.
bitambuka mbere Mm, Eh, ubwo urahagarara byo bitambuke ya kuri paji ya karindwi ha- kuri B iki- icyapa b gatanu gatandatu
kuri gutambuka gatandatu Eh, handitse ngo iki
kuri gatandatu kuri hehe Iki- kuri paji ya karindwi kuri paji ya karindwi byaba ku ya karindwi kuri paji ya karindwi handitse icyapa b gatandatu Eh, handitse ngo iki gutambuka mbere yo- y'ibinyabiziga biturutse imbere Eh, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere utambuka Mm.
mbere yabyo ni wowe ufite amahirwe yo gutambuka mbere yabyo Mm, kimwe ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse mm, ari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya ubwo mm, nibyo bitambuka mbere bakubujije gutambuka mbere mm.
kw'ibi- gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya Imbere.
bakubujije gutambuka mbere wowe noneho iki ngiki gikurikiyeho cyitwa gutambuka mbere iyo ibinyabiziga biturutse imbere wakibonye ubwo hari uwo bahaye amahirwe yo gutambuka mbere n'uwo babujije gutambuka mbere gutambuka mbere y'ibinyabiziga ni wowe utambuka mbere yabyo noneho iyo baguhaye gutambuka mbere kw'ibinyabiziga ubwo bakubujije gutambuka mbere yabyo iki ngiki ndakizana mu mu myitozo ndebe uko mugishobora kibabaza ndaza kureba uragira amanota menshi ngo twize amaboko hano angahe amoko y'ibyapa twize hano twize amoko abiri Guta- ibyapa biburira ndetse n'ibyo gutambuka mbere turakomeza mu- sawa Mm.